Hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your time. Now, when this our news take enter inside your device, Now that time we take dey greet now for this channel. Now breaking news wey just happen now. Now we wan bring come on our way now. How Malami approve seizure of Abba property account. They go seize the property. They go also seize all the accounts, all the money where they all the accounts all over the world say malami don't approve am say they will seize all the assets for nigeria and outside nigeria i wan read am di way the thing take come our way now before i go go on if you just join us for the first time what you do just click on the subscription icon there so that every time when we drop news here you go there among the first people to the know wetin dey happen for nigeria and outside nigeria our country now make i read them the way the news take come abubakar malami the san the attorney general of the federation I named name na be abubakar malami and minister of justice of nigeria and a two position im dey hold im na attorney general of the federation in a still minister of justice for inside nigeria Nikon approved the request by the national drug law enforcement agency ndlea for di seizure of the assets of disgraced deputy commissioner of police ndlea dem call write note to am dem call write to am say dem want make dem seize all im property na the man come approve say yes of a true im too agree say make dem seize the disgraced deputy commissioner of police abba kyari and his co-accused say all of dem wey be say dem still arraign alongside with am dem go seize all their property as well Politics Nigeria reports that Kyari is standing trial on cocaine-related charges alongside four members of his former police unit, the Intelligent Response Unit that is the (IRU), and two other persons arrested at the Akanu Ibrahim International Airport in Enugu State in January 2022. The NDLA has accused Kyari of working with a drug cartel in brazil say not be only na im dey work together. If e they work with some drug cartel when they for brazil e that's when ndlea take accuse am wen di mata take go viral that time when they take arrest am he was arraigned on march 7th alongside four other police officers who are also members of the irot team is facing an eight-count charge of conspiracy dealing in cocaine and other related offences all the things when they take right against am wen ndlea charge am to court and all that, na the matter now they they call am eight count charges now im dey undergo now so di mata wen tyra pabi say they don't say now they don't approve attorney general of the federation don't approve the man wey they call am malami he say he approve wetin ndlea talks, say make dem seize all abba property for nigeria and outside nigeria I mean they seize all the accounts, all the money where they account may dem stop am, may dem froze the account. The seizure is coming shortly after 4.2 billion naira was traced to accounts owned by Kyari and his accomplices. While they said make dem seize the account so, they notice 4.2 billion naira for inside the account. So they say this money too big so make dem seize am waiting only one person They use this kind money to do. Salary for 50 years Self no go fit give am this kind money to tell you say the man true true im hand e no pure at all. Punch on Monday quoted the senior Justice Ministry officer saying the AGF has endorsed the request by the NDLEA seeking approval for the confiscation of the assets of Abba Kyari, Ubwa and the other police officer involved in drug dealing. With the approval, the drug agency can go after their property, such as real estate, bank accounts, such as real estate, bank account, bonds, and anything of monetary value Apart from the NDLEA episode, Kyari is also embashed in scam deals involving Raymond Abbas, commonly known as Hush Puppy, leading to him being wanted by the Federal Bureau of Investigation. So the news take come our way. Now we say make we bring her come away. We could still enjoy am. Una take care and una bye bye. I go see you now for inside our next video. If you never subscribed before, just click on the subscription icon.